Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingteen DC irraa sagantaa afaan Oromootiin saatalaayitiidhaan tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkuma baratame qophiilee keenya torban dabran tamsaasaman keessaa kanarra irra deebinee dhageessisuudhaaf qopheessina qabadhee dhiyaadheen jira. Kan sin keessumsiisu ani namoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Gara qophii keenya duraatti dabaru. Daangaan godinaa Oromiyaa Shawaa Ba'aa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreessamuu dhabuun rakkoo nageenyaaf sababaa ta'aa jira jechuun dubbatu jiraattonni. Keessumaa jiraattonni aanaa bosatiif fantaallee lafti isaanii seera ala weeraramaa akka jiruu fi nageenya naannoo sanaa jeeqaa akka jirutti dubbatu. Bulchiisi godinaa Shawaa Ba'aa akkasumas bulchiisi godinaa Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa dhimma kanarratti deebii kennan dabalatee. galmoo daawwittuu adaamaarraa wixata dabre gabaase irra deebinee dhageenya.
Waaqayyo jaatoo jiraata aanaa boosati akka waaqoo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo amaaraa daangessan daangaan isaanii sirriitti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Qaamonni naannoo kana jiran boosatti kaabaasi warra mootummaa naannoo amaaraa yoo daangessaa. kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni ni jira babal'ifannaa lafaa karaa sanaan dhufanii kan lafa qabachuuf jira. Kanaan wal qabatee jiraattota naannoo sanii wajjin walitti buusuun yeroo hunda ni jira. Ammallee iddoo kana wanni jiru isuma santuu babal'atee baay'ee rakkisaadha haalli jiru.
Aanaa Boosat keessaa gandoota kam kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru?
Aanaa Boosat keessaa gandoo ganda boccataa fi kallattii sanaan kan jiru. Keessaawuu rakkoon kun ganda boccataa fi gandi dhaddachaas naannoo kanaan ni daangessaa. Keessaawuu gandi dhaddachaas gandoota kanaan kallattii gandoota kanaan jiru. Seenanii lafoota hedduu ta'e qabatanii jiru.
Kana qofaa miti jedha Waaqayyo. Naannawa kanatti seera lummaan illee hedduu baay'ataa jira jechaan dabalee hima.
Wanti sirnaan karaa seeraa ta'een godhame hin jiru. Amma naannichi humnaan qabamee jira. Reeffaa namuu naannoo kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjetuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaanii. Maaliif lafichi lafa irratti waa haleelaa humni laficha qabate waan jiru qaamni seerawaa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru. Lafti dhufanii humnaan qabatanii warra Oromiyaa waa ittisuu hin dandeenyedha. Naannoo kana amma humnaan ta'e ishii ta'usa bara warra dhufanii karaa irratti nama wanti kana saaman maal maal kanas naannoo kana ajjeesaa lafa kana qabachaa jira. Ooredii karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa yeroo hin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gammiidhere.
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatu saamicha gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Saamicha kana jedhama. nama ajjeesan seeraan gaafatamu hin jiru saamichi gaggeeffamu seeraan qaamni gaafatu hin jiru baay'ee miidhamaa jira hawaasni keenya naannoo kanatti namni guyyaa guyyaadhaan to'a.
Ta'een kun boosat qofaa keessatti miti. Shawaa kaaba aanaa fantaallee keessatti illee ni mul'ata jedhu jiraattonni. Jiraataan aanaa fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa fantaallee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu. Ganda dheebitii iddoo jedhamu, ganda haroo qarsaa iddoo jedhamu, ammayyuu ganda ilaalati ganda xuxxuuriiti ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cime ganda kamiidha ganda xuxxuuriiti ganda ilaalati ganda haroo qarsa amma gandi kun sadeen baay'ee baay'ee haala ulfaataa keessa warri jiru. Keessumaa baroota isaanuu kana keessatti qabeenyi uummataa ni saamama lubbuun namaattis guyyaarraa badaa oolaa. babal'ifannaan lafaattis immoo kan dur caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyattis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jetti jettiidhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya illee nuti illee argineedha. Kan akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa fantaallee ganda xuxxuuxii keessatti argamtu lafitti. Amma garuu iddoon sun maal jedhamtee moggaafamtee Abraa Godaanaa jedhamtee maqaa akkasitti laatamtee taampeellichi dhaabbatee maqaa akka magaalaa sun magaalaa Minjaar Shankooraa taatetti aanaa Minjaar Shankooraa jala kan jirtu jedhameeti kan maqaan itti mogga'e. Magaalaa sana immoo eenyutu eegaa waraana lamatu eega. Tokko waraanuma mootummaa mootummaa federaalarraa ajajaman. Lama immoo waraana humna addaa kan naannoo Amaaraati.
Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannolee lameen irraa deebii gaafannee turre. Obbo Abbaaboo Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati.
Daangaa naannoo Amaaraa hojii jiru bara kana qofaa miti. Kanaan duras haalli naannoo sun oliigaltee hin turre. Darbee sa'aatii wayyaaneen bulchaa ture kan keessatti rakkoo hamaatu ture. Inni sunis karaa nagaan jettamee hawaasni lama waliigaluu danda'uun osoo hojjetaniin akkaataa hawaasni sun waliigaluu hin danda'amneen waa bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo suniin akka daangaa nagaa ta'u waan bal'aa hojjetamaa turee jira. Turree kana wanni addaa bal'aan jiru garuu saniin dura naannoo turree lamaaf sadiin dura rakkoo kanaan dura walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaataa qaamichaatii fi beellada lolirraa of gotiiti. Naannoo sanitti nama rukutu jira. Gama lamaaniiyyuu. Isaan sana hawaasni walitti ba'ee kan gararreessuufiyyuu akka irratti maratamu godhameera. Kana achirraa ta'e dhimmi daangaadhaa hojjetamuudhaa fi waan bal'aa wanni itti deemamaa jira. Wanti kanaan dura hojjetamee daandii takkas jira. Hawaasnis beekaa. Siyaasa naannoo sanitti beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa buusatii fi fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatamee hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana har'aa miti sa'aatii dhuma wayyaaleen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaan walitti bu'uu danda'udha. Namas hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaabsamee fudhatee inni sun san booda ka'eera. Erga ka'eetis deebi'amee akinki naannoo ji'a saddeetiin duratti deebi'ee dhaabbatanii sababa sanii waraannis ka'ee namni si du'aa ture. Isa saniidha ammas kan si jedhaa jiru karaa nagaa qofaan firiinsi dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaan irraa jiru bakka federaalii jirutti daangaan lachuyyuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin daanga'uun hojjetamaa kan jedhu sanidha. Erga hojjetamee booda ni ka'a. Akkaataa sirriitti qabaatu jechaadha.
Obbo Taaddasee Gabrasaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsarraa galii argatuu fi saamuudhaa jedhu. Dabalataan obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhee deebii itti aanu kanaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ አከስ ጀዶ አመስ ኦቦ ታደሰን dhimma kana ilaalchisee taappeellaan isitti dhaabatee fi achitti dhaabatee walittiin buunu haala dura tureen itti fufnaa biyyi keenyas jijjiiramarra jirti kan jedhuun marii goonee turre utuu dubbannu garuu dhimmi kun mata duree warra gaggeessitootaati malee kan jiraattotaa miti kanaaf dhimma kana jiraattotaaf haadhiifnuu jennee waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannolee lameen jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattota jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
kadhagaa jirtanas waashingteen diisii irraa saatiidhaan sanbataaf dilbata katamsaasamu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sababa waraansaatiin naannoo beenishaangul gumuz godinaa kamashii aanaa baloo jaganfooyi keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa wallagga bahaa aanaa saassiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agi tokko gargaarsa gahaa arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaatti himan baloo jaganfooyii dabalatee aanaalee sadii keessatti hidhattoota sochii dimookiraasii uummata gumuz yookaan guidan jedhama wajjin lolli jiraachuu kan himan immoo koomishinii poolisii naannoo benishaangul gumuzi koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaas godinaa kamashiirraa namoonni kuma sagaltamii shan ta'an dhiheenya buqqa'uu isaanii dubbata Naakoor Malkaa qaamota kana dubbisuudhaan kaakkiqxata dabre gabaase irra deebiin dhageenya.
Naannoo Beenishaangul Gumuuz godina Kaamaashee aanaa baloo jaganfooyi magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqala Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yommuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda baloo jedhamu dhaqanii qubatanii torban lama darbuu dubbatu haala keessa jiranillee akkasitti ibsu. Aadde Askaalaan illee buqqaatota baloo jagamfooyi dhufan keessaa ta'uu dubbatu. Isaan faana dubartoota yeroo dhiyoo keessa da'anii fi namootni humna hin qabne akka jiran himan. Kanneen baloo jagamfooyi keessatti hidhattootaan ajjeefaman illee jiru jedhu. Namni buqqee nama kuma ja'a ol ta'a. Kan mana kireeffatee fi magaalaa baloo keessa galma keessa jiraataa jiru. Yeroo hidhattootni qabeenya keenya saaman bilbilaaf uffata keenya nurraa fudhatan qaamni nuuf birmatu yeroo dhabamu kan qe'ee keenya dhiifnee lubbuu keenya baafanne amma kunoo simmintoo duwwaa irra ciisna dubartootni dhiyoo da'an ulfi ijoollee sadii afur kan qabanii fi abbaa manaa fi haadha manaa kanneen humna hin qabnes jiru obboloota keenya muraasa immoo achitti du'aan dhabne kanneen ijoollee isaaniif abbaa warraa isaanii dhabanii dhufan jiru kanneen immoo maallaqa kennanii miseensa maatii isaanii gadhisiifatanii dhufan jiru yoo danda'ame tasgabbiin bakka sanatti yoo bu'e waan facaafanne akka sassaabannu. yoo hin danda'amnes gara maatiif fira keenyaatti akka nu galchan mootummaa gaafanna jedhan. Namni biraan yoo haalli nageenyaa fooyyee qe'ee keenyatti deebineef rakkoon narra ga'uu waan maluuf yaaddoon qabaa maqaa koo hin dubbadhu jedhanillee rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Namuma bifaan diimaa jedhame arguun barbaannu jechuun kan hidhattootni kunneen nu buqqisan waan qabnu hunda dhiisneeti kan dhufne. As erga geenye yeroo tokko qofaa qamadii kiiloo torbaa dhaabbatni gargaarsaa tokko nuu kenne amma rakkina guddaa keessatti kan argamu bakkee kana keessa simmintoo irra bullaa uffata jijjiirrannus hin qabnu namootni lama sababa beelaatiin du'anii jiru kanneen dhukkubsatanis jiru amma kan argamnu buufata miseensotni poolisii humna addaa keessa jiraataa turanii daa'imman dabalatee nama kuma ja'a caalla gargaarsi namummaa akka dafee nuuf godhamu gaafanna jedhan. Buqqaatotni kunneen mootummaan atattamaan gargaarsa namoomaa akka nuuf godhu barbaannaa jechuun illee gaafatanii jiru. Komishinarri Komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqanii Taasisaa akka godina Kaamaashiitti namootni kuma sagaltamii shan ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsan waan buqqaatota deeggaruudhaaf taasifamaa jira jedhan illee kunuutti.
Yeroo dheeraaf akkuma dubbachaa ture matakkan irratti kan ture amma yeroo ammaa babal'atee gara godina asoosaa keessaa bildigiluu fi shirqolee akkasumallee baambasii jedhamu namoonni garaagaraa gara kuma digdamii shanitti dhiyaatan buqqa'anii jiru. Akkasumallee kaamaashii akkuma beekamu kuma lamaaf kudha kudha tokko kudha lama namoonni deebi'anii gara mana isaaniitti hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa akka turan beekamaadha. Amma immoo yeroo gabaabaa asitti humni amma jiru kuni namoota bubuqqaasuu itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e akka daataa qabnu akka nama kuma sagantamii shanii godina sana keessaa buqqa'anii iddoo garaagaraa akka isaan jiranidha kan isaan ibsanii turani. Gidduu kana immoo baloojii gaanfoo iddoo jedhamu kanarraa buqqa'anii gara Oromiyaatti gara Saasiggaatti gara iddoo garaagaraatti akka isaan buqqa'an ragaa qabna. Wanti hubatamuu qabu wanta danda'amu hundaa gochaa jirra. Garuu Gidduu kana kan mudate nyaata garaa garaa gashuu fi humni jiru kun makiinota dogoggorsuutiin rakkina garaa garaa fidanii gara soogee sanaatii hin deebisan jechuudha yeroo darbe gara makiinaa ja'a. Achitti gargaaruun baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa walumaa gala kan beekamuu qabu haala kana irratti garuu irratti mari'atamee hojjetamaadha kan.
Amma maal gochuutu yaadameree gargaarsi bakka sanaan qaqqabu yoo ta'e.
Gargaaramuu danda'amu jedhamu irratti haasa'amaadha. Mootummaannis akkuma kana kennamaa jira ammaaf garuu kan jiru kana kan jedhudha. Namoonni bira kan jiran namni kamillee kan ta'e hunduma isaanii gargaaranii gargaaraa jirra. Gara Oromiyaa buqqa'anii kan latan immoo itti gaafatan isaa kan Oromiyaa ta'a.
itti gaafatamaan waajjira koomishinii hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Daargee Goobanaas buqqaatotni balooja gamfooy keessaa dhufan kuma kudhan caalan gargaaramaa jiru jedhanii jiru. Deeggarsi kun gama waajjira aanaa isaaniitiin taasifamaa jiraachuu fi deeggarsi dabalataa akka godhamuuf hooggansa godinaa waliin mari'atamaa jiraachuullee dubbatanii jiru. Gama biraan koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdullaziin Mahammad balooja gamfooyin dabalatee aanolee sadii keessatti hidhattoota sosochii diimokiraasii uummata Gumuz guhuudeen jedhaman wajjin lolli geggeeffamaa jiraachuu beeksisanii jiru. humnootni nageenya eegumsaa mootummaa hidhattoota guhuudeen dhibba tokko ta'an ajjeessaniiru jechuunis ibsanii jiru qaama rakkoo kana keessaa harka qaba jedhanis himanii jiru koomishinarichi.
የገማጅ ዞን አንድ ወረዳ ነው። ስለዚህ አጋሎም ያሶም እነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ በሎጀ ገንፎይ ጎድነ ካማሺ ኬሳ አና ቶኮ ከናፉ አና አጋሎ ያሶፊ ሴዳል በኬወን ሰደን ከነቲ ሂደቶተ ጉሁዴን ፋና ሎላ ዴምሳ ጅራ ajjeesaa jirras lakkoobsi hidhattootaa hir'isaa jira. Jiraattotni sababa yaaddoo nageenyaatiif qe'ee isaaniirraa buqqaa jiru. Lakkoobsa namoota buqqaafamanii ilaalchisees hin beeku. Hooggansi kana hordofu ramadamee jira. Nagaa buusuun hin danda'amne gaaffii jedhuuf harka ho'aattu keessa jira. Isaan ammoo biyyicha diiguudhaaf ergama fudhatanii hojjetaa jiru. Kanaaf akkamitti yeroo tokkotti to'achuu hin danda'ama. Sababa ittiin hidhattootni kunneen ho'aatu wajjin hariiroo qabu jedheef hidhattoota ajjeefaman irraa ragaa arganne qabna. Tigraay irraa dhufuu isaanii kan agarsiisu. Yeroo gabaabaa keessatti hidhattoota kanneen dhabamsiifnee buqqaatotni qeetta akka deebi'an ni goonaa jennee yaadna. Hanga gareen ho'aati guutummaa guutuutti hin balleeffamnetti rakkoos jiru dhabamsiisuun ni danda'ama. Kanaaf kan nurraa eegamu hanga danda'ametti humna hidhatee dhabamsiisuudhaaf hojjechaa jirra jedhan. Koomishinarichi kan komatan garee ho'aati argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne sababaa naannoo Tigraay keessatti neetwoorkiin hin jirreef ammaaf hin milkoofne hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti socho'aa turan ji'oota muraasa dura araara mootummaa naannichaa waliin taasifame jedhameen hawaasatti makamuuf kanneen hojii mootummaa argatanis akka jiran gabaafamee ture. Hidhattootni kaamaashii keessatti socho'uun haleellaa raawwachuun jiraattota buqqisaa jiru jedhaman kanneen biroo ta'uu ibsa koomishinii poolisii naannichaa irraa beekuun danda'amee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan si nafeera.
miilannan urji addaatiyayya gad miilannan burrine nannootiyayya burris na dhaqqabine shakkaatiyayya keenya olla burti loqootiyayya humaa takkan fedhu dansaatiyayya yoonoolee si wajji onneetiyayya eleelloy elleelloy ammariya addaatiyya eleeliin ellayyoy Maria lokotia, ele eloi ele eloi, Maria nanotia, ele eli ele yoi, si Maria sartutia. Akas. tiyayya warri keeysan eessa naannoo tiyayya ammoo nan jaalatu dansaa tiyayya buunaa na kuusisa loomoo tiyayya osoo na jaalate shakkaa tiyayya somaa na fuusisa onnee tiyayya eleelloy eleelloy ammariya addaa tiyya eleelii elleeyyoy ammariya lookoo tiyya eleelloy elleeyyoy. eloi, la puria lo tutia, ele eloi, ele eloi, si manea buon tutia. Accesi. tiyayya karaan kun dheeraate adda tiyayya karaa kamiin dhufa naannoo tiyayya adeeratu malee dansaa tiyayya wayii sirra hafa lookoo tiyayya yoonii siin arganne shakka tiyayya ciisee wayii rafaa onnee tiyayya eleelloy eleelloy ammariya addaa tiyya eleelii eleyyoy nabbu'iya lookoo tiyya eleelloy eleelloy ammariya naannoo tiyya eleelii eleyyoy siimaniya saartuu tiyya.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan diisii irraa saatalaayitiidhaan irra deebiin kan tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. torban dabre keessa sudaaniif Itiyoophiyaa daawwatan hooggantuun dhaabbata misoomaa idil-addunyaa kan yuunaayitid isteets Samantaa Paawor walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa keessaa wajjin dhimma wal qabateen biyyi isaanii gamkamiifuu kan hin loogne ta'uu dubbatan. Gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay dhaqqabsiisuu laalchisee haalli jiru yaaddessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Daawwannaa isaanii kan Sudaaniif kan Itiyoophiyaa keessaa wal bira qabuun ennaa dubbatan immoo haalli biyyoota lameenii kallattii faallaa ta'erra akka jiru eeranii Sudaan daandii dimookiraasii laaffataa qabattee jirti. Itiyoophiyaan immoo walitti bu'iinsaan raafamtee beelatti deemaa jirti jedhu. Gabaasaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa Sindii Seen immoo as Waashingteen irraa qindeessan tujubeen kamisa dabre akkanatti dhiyeessitee turte.
Sammaantaa Paawor guyyaa kaleessaa guyyaa tokkoof Itiyoophiyaa ennaa daawwatan ibsa kennaniin naannoo Tigraay keessaa tajaajilli gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu haala yaaddessaarra jira jedhaniiru. ministirii nagaa itiyoophiyaa mufriyaat kaamiil waliin illee dhimmoota kana ilaalchisee kan mari'atan paawar gargaarsa dhaqqabuu gama laaleen fooyya'inni hangi tokko jiraatus jijjiiramni eegame kan hin argamin ta'uu dubbatan.
The access remains deeply worrying. As you probably heard in, in mid-July, the UN said that between 500 Gargaarsi sun dhaqqabuun yaaddessaa akkuma ta'etti itti fufee jira. tokkummaan mootummoota walakkeessa baatee adoolessaarra fedhii kan yeroo guutuuf torban torbaniin konkolaataa dhiheessii gargaarsaa fe'atan dhibba shanii hanga dhibba ja'a gara tigraay seenuun akka irra jiraatu ibsuusaa dhageessaniittu ta'a. Guyyoota lama dura ragaa argameen immoo konkolaattonni gargaarsa fe'an dhibba tokkoof shantamii sadii tigraayin seenaniiru. Akka tokkummaa mootummootaatti yoo ta'e walakkeessa baatee adoolessaa qabee hanga hagayya lamaatti gama seenuun kan isaanirra ture konkolaattota kuma tokkoof dhibba shanii kan gama seenan garuu dhibba tokkoof shantamii sadii kunis kan barbaachisu keessaa dhibbarraa harka kudhan qofa kanaaf haalli jijjiiramuu arginee jirra fakkeenyaaf hojiin waraqaa irratti hojjetamu sirraa'eera eeyyama kennuuf yeroon fudhatus fooyya'ee jira garuu jijjiirama abdanne argaan jirru jedhan. Yeroo ammaa USAID Itiyoophiyaa keessaa tuullaan midhaan gargaarsaa guddaan jiraachuu kan ibsan Sammaantaa Paawor tuullaan gargaarsaaf qophaa'e kun lammiiwwan rakkatan akka dhaqqabu mootummaan haala mijataa uumuu akka qabu yaadachiisaniiru. Dhiyeessiin gargaarsaa taaggoluusaaf TPLF'n kan himatan ministiriin nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin addi bilisummaa uummata Tigraay gocha isaarraa yoo of qusate mootummaan uummata Tigraayin dhaqqabuuf qophee akka ta'e dubbatan.
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ መንገዶችን ቀይሰን እየሰራን ነው የነበረው።
daandii ittiin dhaqqaban qopheessinee hojjetaa turre xayyaaraan dhaqqabuuf sirna dandeessisu diriirsinee hojjetaa jirra sirnawwan kana irratti akkaataa hojii keenyaa lafa keenyeerra boodatti ni harkifata konkolaattonni ni dhaabatu jedhaniiru sun immoo kana dura konkolaattonni jaatamii tokko rakkoo tokko malee deemuu isaaniif garuu konkolaataan eenya dhaabate tplf uummata affaar irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen kan dhaabate waan ta'eef tplf naamusa ennaa qabaatu gama mootummaa itiyoophiyaatiin qopheen uummata tigraayin oolchuuf cichi jiraachuusaa ibsineerraaf karaa keenyaan akka mootummaatti qophii qabna uummata tigraay uummata keenya. mootummaan yeroo isa kamiinuu uummata tigraayiif tplf'n akka tokkotti ilaaleen beeku jedhan. Naannoo Tigraayitti gama maraan balballi itti cufamuu ka dubbatu TPLF gamasaan yeroo ammaa sababaa inni lola geggeessuuf tokko naannoo sanaaf gargaarsi namoomaa karaa seenu banuuf akka ta'e hoogganaa TPLF ta'uun kan himamuuf Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay dubbataniiru. Rakkoo gargaarsa namoomaaf furmaata arguuf inni ijoon walitti bu'iinsa dhaabuu akka ta'e kan ibsan Samaantaa Paawur qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan walitti bu'iinsa sana dhaabuudhaan araara buusanii naannolee hollaa isaanii qabatan gallakkisuuf maree akka jalqaban gaafataniiru walitti bu'iinsa sana gama laaleen yuunaayitid isteets eenyuuf iyyuu looguuf fedhiin qabdu jedhan adda mufriyaat kaamilis mootummaan labse ka jedhe lola dhaabinsa gam tokko booda naannolee affaariif amaaraa keessatti haleellaalee tplf geggeesseen lammiiwwan nagaa kuma dhibbaan lakkaa'aman qeerraa buqqa'uun isaanii usaid dabalatee dhaaboliin gargaarsa baqattootaa kanaaf dhaqqabuun akka irra jiraatu dubbataniiru samaantaa paaworis USAID'n namoota naannoo Affaariif Amaaraa irraa buqqa'aniif deeggarsa gochuuf qophee ta'uu ibsaniiru. Tigraay keessatti beelli akka hin uumamne gargaarsi namoomaa guutummaan akka dhaqqabu mootummaarra dhiibbaa kaa'uu kaayyeffatanii gara Itoophiyaa ka dhaqan paawar itti gaafatamtoota ministeera eegumsa fayyaa waliin kan mari'atan yoo ta'u eegumsa fayyaaf damee gargaarsa namoomaaf kan oolu gargaarsi doolaarra miliyoonni 45 akka kennamullee ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguuf karoora kan qaban Samaantaa Paawur muummicha ministeerichaa Finfinnee waan hin jiraataniif wal arguu akka hin danda'in ibsaniiru jedha Keenedi Abaate. Gama biraan haalli namoomaa Itoophiyaa keessaa hammaataa adeeme. Uummanni kumaan lakkaawamanis gara biyya ollaa Sudaanitti baqate. Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti erga baatii sadaasaa qabee walitti bu'iinsa uumameen uummata miliyoonaan lakkaawamu kanneen gargaarsa fedhaniif gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu yuunaayitid isteets dhiibbaa gochuutti fufti hooggantuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteets samaantaa paawar gara itoophiyaatti imaluudhaan waggaa digdama dura ennaa sudaaniin daawwatan yaadatanii kaka'umsa naaf ta'a jedhee yaadeen beekun ture jedhan.
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women.
Garuu dargaggootaan kan geggeessame warraaqsa irra hedduun nagaa ta'ee fi adda durummaan dubartoota Sudaaniin kan geggeessameef galati haa ta'u malee biyyattiin yeroo ammaa laaffata haa ta'uyyuu malee gara ce'umsa deemokiraasii siiviliin geggeeffamuuf abdachiisaa ta'etti deemaa jirti. Itoophiyaa keessaa michuu yeroo dheeraa Yuunaayitid Isteetsi kan taate immoo haalli isaa adda. ardittii keessaa bakka kamirrayyuu biyyi guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa galmeessistee fi mallattoo sabatiinsaaf nageenyaa turte amma walitti bu'iinsaan raafamaa jirti duula suukanneessaa mootummaan uummata tigraay irratti raawwate uummata biyyattii balaa wal waraansa yeroo dheeraaf saaxile uummata tigraayis balaa beela hamaaf saaxilamee jira jedhan. hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa maartin giriifis akka jedhanitti dhaabolee gargaarsa namoomaa dimshaashaan qeequun jechuunis kan akka aangawoonni itiyoophiyaa godhan baay'ee balaa qaba amnestii intarnaashinaal irraa adootii akkooyee isa kanaan walii galu qajeelfama gargaarsa namoomaa jechi miidhu dhugumatti uummatarra hamtuun akka hin geenye ittisuuf kan ta'u caasaa seeraaf walii galteef dirqama jiru kan raasuuf kanaafis balaa kan qabudha jedhan. Akween raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoonni kabroon haalli Itoophiyaa keessaa hagam yaaddessaa akka ta'e hubachuu qabu jedhan.
I think the Biden administration has been fairly uh, um, clear and unambiguous in Bulchiinsi Baayiden hooggana isaa keessatti dhugumatti ifaaf kan waliin gaafachiifne natti fakkaata. Kanaaf Itoophiyaa keessatti kan inni gochuuf yaalaa jiruuf waamicha dabarsu gumii nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa kanneen hafaniif mootummoonni afrikaa kanneen biroon biyyi kun addaan cabaa adeemuu isheef kun immoo sudaan jabuutii somaalilaandiif eertiraa irratti ba'ii hamaa qabaachuusaa hubachuu qabu ka jedhu jedhan tokkummaan mootummootaas gargaarsa namoomaa haala suukanneessaadha jedhee kan waamu naannoo tigraay dhaqqabuuf boodatti harkifachuusaaf yaaddoo qabu ibsee jira jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yuuniseef. Baatilee ittaanaan kudha lama keessa ijoolleen Tigraay keessaa kuma dhibba tokko ol ta'an hanqina nyaataa lubbuuf sodaachisaa ta'etu isaan mudachuuf akka jiru beeksisee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga saa sadiitti. Qophiilee irra deebiin saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin beeksisaa ture namoo daandiiti. Qophii boriitu walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula.